Now wow they really talk and say nothing when musa no go see for my people. hey while I be like bicycle nothing when me wey be say i be more no go see for this blogging when e be say i carry my head enter so my people, oh, not be small you oh. know, now welcome to maureen gist i greet you according to our time how a day. my country people, oh, hmm ever since yesterday ever since yesterday when i do video concerning queen naomi in case you never watch concerning queen naomi and ashley matter no be small thing so subscribers now so that they drag me they drag me they call me all sort of name no name wey be never call me some people say ashley don't grease my palm some say i don't collect bribe some say maureen a two face hey nothing wey be say they never call me i say like seriously like seriously so ashley bribe me ashley grease my palm beg how much wey queen naomi bribe me now the ask since when e be say i start to dey talk good about queen naomi for this social media space when i tell una say me and queen naomi i no know queen naomi queen naomi no know me i no know ashley ashley no know me maybe now as they watch my video una carry my matter like girl gala dey hawk for social media say because I say i talk good about ashley my people as i can't know the truth uncle. as i can't know the truth uncle make i come dey make i know the truth make i no talk the truth when i know say see make i tell una hey, eh, make una no push me o oh, receipt dey ground o oh. make una no push me make una no push me because if una push me i go start to dey bring out evidence to let una know say yes ashley i dey talk am i repeat am and i talk am with authority ashley no bribe me and ashley no be make queen naomi leave that palace whether na like it or not na me talk am so the time be say me and boss start this blog all dis eh, new new boy scout eh, bloggers so just come out saturday saturday live for federal When me and queen start eh, i say queen um, boss corner start to blog some of una said i never be my subscribers of una go screw down my this thing watch my video very well una go see at a time e come be like say me and boss say na bully e come be like say we a one. Not, what you are not talk about Quinomi. i been at the one when they say marry eh, eh Quinomi, na be. i been at the one they say born i been at the one they say it's it's wetin me i no talk when i know the truth what did i do when i find out the truth say everything will be said and they talk including when Quinomi get tadenikawo belle when she go hide according to the instruction of the holy spirit say make she go find somewhere shocking herself so that she go born in peace When bloggers they call all those haters them. When e be say they can't begin they they they they feed with the bloggers with a lot of lies and we the blogger come out come feed now with a lot of lies now we be say i don know the truth one time come out and and talk the truth and beside, what i want to even ask on herself When queen naomi left the palace when he write that divorce letter for for social media did you not hear and talk say him no him no they leave queen uh, oni of ife because of wom uh, uh, wife will be say oni of ife marry that is it they forget say queen naomi don't de delete that post for her own uh, this but that post dey google if you google and ask, you go see and go read what queen naomi writes. queen naomi no talk say he they leave that palace because of queen ashley or because of say oni of ife marry other women more go reread am abi una want make i bring her come I can't dey reread so this one reason i dey say me i no be queen naomi loyalist come make una no push me Oh, make una no push me because if i start see na myself i no get content Oh, because say eh, i they i they try to see if you be naomi fan eh if una push me make una no push me at the tell because i love queen naomi and i don't want to do anything that will that will spoil my relationship although she i no even get any relationship with her because we don't talk i don't know but for the fact say queen naomi na woman of god and i love her so much i go because i notice say na na one i be subscribers na na they make we bloggers they lie when dem dey tell una the truth una they hear the truth una go that thing when we say una ear dey scratch una na one ear na go hear if una like make una give boss corner best um, eh, award or make una give it to make una account maureen comot dat one concern una after all as we dey dis none of una dey feed me none of una dey feed me as i dey here so una no dey feed me una i'm a widow my husband don don don kpai nobody don call me all of una wanna sit down there wanna dey come uh, dey come dey watch my video none of una don call me say one thing do one thing na two thing and i no i no dey depend on on on una so which one be all this one wey be say i no go hear word wey be say una come dey drag me make una no drag me i dey tell una make una no drag me because if una want me to be to be uh, to be talking negative things about these people Why i wan let una know say they are human being they are human being they are human being the purpose the aim and objective why i open this my channel not because of say i want to come bully person or i want to come dey criticize people or come dey talk bad about them i want to promote the uh, eh, Ile-Ife culture i want to promote every good thing about the Oduduwa people because i love them una go just una go just dey want to hit um, uh, uh, two people heads together or in the name of uh, somebody not try for my for my this if i start to read comment una go una go surprise maureen i'm so disappointed in you i'm so disappointed in you so make i just come social media come sit down dey cause marian because i see una comment o oh. they cause marian marian do this marian do una una go un, see i know even saying because see there are stage where this person go reach for this life change is eh, eh, change is constant too. the only thing that is constant in this life is change you can't continue to be doing one one particular thing and and expect the result how how can grown up woman like me where get children go come and come sit down they talk bad about my fellow woman i know they talk any negative thing about anybody and whatever ibisa i don talk when i know say it's not right i'm going to correct it i'm going to correct it so the earlier the better the the better because the worst thing when e go happen to somebody na when you don already know the truth you don already know the truth and you don want to say the truth i still dey talk am from now and i go continue to dey talk am from now till tomorrow queen naomi olori queen naomi mama tadenikawo and ashley their relationship they very very cordial na bloggers na dem dey quarrel over nothing queen naomi and eh, ashley queen ashley their relationship they very very cordial They very, they are they they be friend they they will be say queen naomi then bring queen naomi come that palace wey be say queen naomi They marry queen naomi queen naomi meets ashley for that palace e meet them, and ashley they come They come the eh, eh, palace He go stay two weeks and eh, how many months You know they stay rich one month He go stay He go go back so i don't understand all this. one we say, say una just they they they want to dey swallow panadol for people headache when we come at we can't tell una the truth una go the verse una go dey vex una just want make i come outside consider e dey talk eh queen ashley do this queen ashley do that eh for this one maybe say life get as e be now everybody dey try to make amend everybody dey try to see how they how they how they go get personal relationship with god me i go come say me me Maybe say i get children i get children i get girls i get boy i no know where my children dey go find themselves tomorrow i no know how the life wan be tomorrow i come dey inside my social media my platform start to they talk something about i don't want i don't want do something when it be say When I go do finish tomorrow my children will come They receive the repercussion I know go fit push me do anything wey be say i know say anything wey be say go promote the ileife culture Now i go now i stand for so the earlier so if you be say you dey disappointment some of una say una no go come my channel say because i won't start to they talk the truth make una no come god god wey be say i deserve. serve be say the god of the widow Where can never eh, where neither sleep nor slumber will not forsake me will not leave me so if e be say you won't make i come inherit enemy when there is no enemy between two people you can't want me to be to come be the enemy e not go walk. e not go walk. i cannot come and inherit enemy where be say i no know because this whole blogging thing don't they carry me They go where i know and i won't carry myself go where i know but if if ileife gist not work again i enter another gist i enter another gist anywhere god say i go take i take it i not say god don't go forsake me so the earlier because i be one person when he be say forget say when i start all those things i just they do funny funny thing just they make people they laugh just but now una wan come turn am to enmity i want to be happy i want to make people happy and i as i'm happy i'm making my money i'm happy not the one be say i go go talk evil against person when i know say this thing wey be say i talk no good this if if you even talk create content make people laugh eh that one different say you see uh, say this thing korokoro this you open your two korokoro eye say see this thing no good now I will call gang up against me could I gather bible says surely they will gather it will not stand make i come dey talk evil about ashley say now wetin happen na and how now david The reason self? how can how can how can another woman another woman to you for marriage you go say you come for the fact say you get problem with your husband eh person wey be say me as i day here so eh forget say i lost my husband two years ago i they for I married for good solid 18 years. If they say my, my husband are alive this August now, nah, this August, we go to celebrate 21 years of marriage. So 18 good years now nah, I marry. So I know what it means for somebody to to to marry. And as uh, during the course of that 18 good years, I no go tell I say make I make I come tell and say husband and wife they know dey quarrel or want to, want to. No. Husband and wife they get misunderstanding. so if tomorrow now say i decide to leave my marriage i know what i'm doing i decide to leave i no go come apportion the blame say na another woman na make me leave marriage because person when e be say e want to marry he person when he want want to marry you no go allow another woman say na na so queen naomi no even talk say na ashley He no talk say any woman make am leave marriage na she na know why she leave that marriage and i go tell una the reason why queen naomi leave that marriage for una information for una information una never even know why queen naomi leave that marriage una too say na because of uh, all these women women dem get their own o but that is not the main thing so bokuda just park for one corner who wan watch my video make e watch who no wan watch am make e make e fly make e fly god go send people wey be say dem go watch my video for me abba which kind of thing be this one una think say me i dey happy say queen naomi leave that palace i dey happy eh i no dey happy say she leave that palace so my prayer be say as she don leave that palace as she don leave that palace because e be like say in fact <tsk> i no go wan even talk make i go do another video this video don dey long my people in case you never subscribe to maureen gist abeg subscribe another video is coming up now maybe for the next video i go tell una i go tell una some certain things one i supposed to know alright now have a nice day bye